iyi mukomeje gutega amatwi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramukanye amahoro hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru y'aka kanya biraboneka yuko ari ibintu by'ikinezaneza byo kunezereza abanyagihugu arindiriyemo amajwi uwo ni metre isidore rufyikiri umukuru w'umuhari morena anenga ibyavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka cndfdd riri ku butegetsi mu burundi ahamagarira abaturage kutagurisha amasambu ku banyamahanga turanababwira ku rubanza rw'abaregwa iterabwoba mu rwanda itegeko rishya rigenga amadini muri icyo gihugu n'ayandi makuru tugiye kubagezaho ntimujye kure reka ariko amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana aloise bigirimana bwakeye bake Geoffrey mutagoma turabaramukije namwe muduteze amatwi turahera kuyavuga muri afurika abasirikare b'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo barisha abarwanyi mirongo ibiri na batandatu b'umuhari islamic allied bakorana n'abarwanyi b'umugwi witwaje ibirwanisho adf ucuditse n'umugwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu igisirikare cya kongo cyatangaje ayo makuru ejo kuwa kane kivuga ko cyasubije inyuma kandi comoye uyo murwi umuvugizi w'igisirikare cya kongo yavuze ko abo bagwanyi bari bateye ikambi ya gisirikare mu gisagara cya ngite ariko abasirikare baca barabivuna inama yawo ntihijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarongeye uwundi mwaka w'ibihano kuri sudani yo mu manuko harimwo kutagura ibirwanisho ariko ngo nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane wa afurika gishashe muri ako kanama cyashyigikiye iyo nama iyo ngingo ejo ku munsi wa kane ibyo bihano byatanguye gufatirwa sudani y'umanuko mu mwaka uheze igihe ubwicanyi bushingiye kuri politike bwanatumye hanaba uguhunga kw'abanyagihugu hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa bitanu mu bihugu cumi na bitanu bishashe muri ako kanama byaranse kwemeza iyo ngingo nabyo n'uburusiya ubushinwa cote d'ivoire guine equatoriale na afurika y'epfo ariko iyo ngingo yaruhiye kwemezwa kuko yari ikeneye gusa amajwi icyenda kugira yemezwe umunyamabanga mukuru wawo ni antonio guterres ejo kuwa kane yaragenye intumwa yiwe nshasha muri somaliya hafi amezi atandatu wahoze ari intumwa yiwe yaranswe na somaliya aca arirukanwa umudiplomate w'umunyamerika james shwane niwe agiye kuba intumwa idasanzwe ya guterres kandi yongere arongora umugwi wa oni wagiye gufasha muri somaliya unisome swane agiye gusubirira umunyafurika y'epfo nicolas heisam yirukanywe na leta ya somaliya mu kwezi kwa mbere amezi amaze amezi ane gusa agenywe muri ayo mabanga leta ya somaliya yababajwe n'urwandiko heison yarungikiye abategetsi ashikiriza amakenga afise kuri mukutar robo yari umutegetsi mu muhari al shababu munyuma ahitamo kwinjira muri politike kandi asaba kwitoza muri leta yo mu mpanuka bushira uburengero umuvugizi wa oni yashikirije ko james shwane agiye kurungikwa muri somaliya vuba kugira acatangura amabanga yiwe umwami wa arabiya sawudite salman ejo kuwa kane yasabye ibihugu byo mu kigobe cy'abarabu gukorera hamwe mu kurwanya icyo yise inyifato z'ubugizi bwa nabi za irani muri ako karere ibyo yabishikirije inyuma y'umunsi umwe umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri leta z'ubumwe za amerika john bolton avuze ko iran ariyo yononye ubwato bune bwarimwo bubiri bwa arabiya sawudite bwarimo ibitoro ku nkengero z'amazi muri emira zunze ubumwe za barabu ibyo byagirije igihugu cya irani cyarabihakanye civuye inyuma arabiya sawudite somambike na leta z'ubumwe za amerika cakiriye inama y'ibihugu by'abarabu hamwe n'abayisilamu mu nama idasanzwe yatumwe ko ejo kuwa kane riyade yasabye kwihweza ivya irani hamwe n'inzira yo guha yo guharira ivomo ico gihugu mu gihe hari ubwoba ko hari intambara ya gisirikare ishobora kwaduka muri ako karere mu twigoro two mu twigoro two guhagarika abimukira batubahiriza amategeko mu kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika washington yarafashe ingingo yo gushyiraho amatagisi yo ku rugero rwa bitanu ku ijana ku bidandazwa byinjira biva muri mexique guhera ku itariki cumi z'ukwezi kwa gatandatu kuza perezida donald trump yabitangaje ejo kuwa kane abicishije ku butumwa bwiwe bwa twitter gushika ikibazo c'abimukira batubahiriza amategeko kirangiye ayo matagisi azobandanya kuduzwa kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi yongera aduzwe kandi ku bice bingana mirongo ibiri na bitanu ku ijana kuva mu kwezi kw'icumi perezida trump yashikirije ivyo n'imbere yaho yagiriza igihugu ca mexique ko ataco kiriko kirakora mu guhagarika abimukira bo mu bihugu vyo muri amerika yo hagati binjira muri leta z'ubumwe za amerika baciye muri ico gihugu umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi yararahiye gutwara ikiringo yararahiriye gutwara ikiringo kigira kabiri cyo kuwa kane k'umurwa mukuru new delhi inyuma y'amatora yatsindiye bitamugoye modi yitezwe kwihutira kunagura ubutunzi busa n'ubwasubiye inyuma mu mwaka uheze abakurikiranira hafi iby'icyo gihugu bavuga ko abitabiriye amatora batashyize imbere ubushomeri barimo biteze ko agiye kunagura ubutunzi bw'icyo gihugu
turagushimiye aloyizi bigirimana kuri ayo makuru umaze kutugezaho amakuru yacu yo mu biyaga bigari tuyahereye mu burundi nyuma y'aho umunyamabanga mukuru w'ishyaka cndfdd riri ku butegetsi asabiye leta kwaka abantu amasambu adafite icyo akorerwamo akanasaba abarundi kutagurisha amasambu ku banyamahanga bamwe mu badepite n'abize ibijyanye n'amategeko baramusaba gukosora amagambo yavuze basobanura ko ayo magambo aciye ukubiri n'imigambi ya leta kandi yica itegeko nshinga n'ubwigenge bw'abarundi mugenzi wacu Eloge Welikaneza yaduteguriye inkuru ikurikira umushingamateka Fabien Mancijyanino asanga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze igihushane c'ivyo Burundi bukeneye muri kino gihe kugurura imiryango kugira ngo abanyamahanga na cane cane abagwizatunga bazana imitahe igihushane c'ishifuzo c'umukuru w'igihugu na leta aho we ahamagarira abagwizatunga kuza kuraba i Burundi bakagihashinga amahinguriro barahamagaye abarusiya barahamagaye abo muri Turki barahamagaye muri Egypte n'ibindi bihugu dusangiye akarere vya Afrika y'ubuseruko nibaza yuko vyoba ryaramucorotse atibutse kuraba neza intumbero ya leta kandi iyo leta ariyo iri ku butegetsi bw'umugambwe wabo uko n'uvuga ikintu n'igishushanyo cacu nibaza yuko akwiye wenyene kwisubirako akaba ko yavyihenzeko Metri Isidore Rusikiri umukuru w'umuhari Morena nawe yibaza kuri iryo jambo ryo kuresha abanywanyi muri kino gihe himirije amatora anaribonamo ingaruka mbi zitari nke rizana kwa gucanishamwo abanyagihugu abafise amatongo manini n'abafise mato canke bafise ahatabakwiye abo bantu badafise amatongo canke bafise ahadakwiye canke atagikwiye iryo si kosa ry'abafise manini biraboneka yuko ari ibintu vyikinezaneza dukunezereza abanyagihugu arindiriyemwo amajwi abanywanyi ba sendedefudede ngira ngo umugambi urabura icuri bubahe igashaka kubabwira iti reka tubagomore tubereke aho abantu bagifise ibintu mu vyisasire iyi ni nkurikizi bizovamwo bica bituma n'abanyamahanga bari ngaha mu burundi canke bifuza no kuza gushaka imitahe yabo bose baca bijura bagaca bahunga nta kiba kigishigikiye amatungo yabo amatungo y'abantu bose ku isi ahagarikirwa n'amazu n'amatongo turetse ivyo bankijyane namenyesha ko hari n'ikindi abatwara badakwiye kwibagira na gato erega ko yabishikirije ivyo murundi hamye habaho intwaro zaka amatongo abantu akaza izindi zikazibasubitsa ivyo vyarabaye n'ibirindwi na kabiri abatwa amatongo igihumbi na kabiri kuri micombero barayashubijwe muri iyi ntwaro nyene ya sindefu nta kuntu yashubije iteka bambuwe ibintu irindwi na kabiri yaca yo nyene mu kiringo cayo ibandanya kwambura abantu barondeye si ingingo z'ubutungane ni ingingo politike yose rya senetebe ni ingingo politiki bizohinduka mu ntwaro zizokurikira kandi noneho birashobora kwitwazwa amasentare ataraye i burundi iyi leta nitabishira mu ngiro hazozigira izobishira mu ngiro mu kurindira ko bija mu ngiro rufikiri yigeze kuba twara urwego rw'abashingwamanza mu burundi agaruka kuca amateka avuga turavye amateko y'u burundi nta na hamwe bavuga yuko leta ishobora kubuza umunyagihugu canke umuntu wese yigenga kugurisha itongo canke amatongo yiwe naho ndokwirwa ndabisigura cane nk'uko vyanditswe ibwirizwa shingiro ryo mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na gatanu no mu bwirizwa shingiro baherutse gutoza ry'itariki indwi ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ingingo ya mirongo itatu na zitandatu bavuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga itongo ryiwe bwite uravye kandi mw'iteko ry'u Burundi nimero imwe gakwego cumi na gatatu ryo mu kwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ritunganya amatongo mu Burundi riremeza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga itongo kandi akarikoza ico ashatse cose umushingamateka banjijya nino nawe yibutsa ko naho abanyamahanga baba barakoreye ikiba barundi umutata ari ukwanka kubagurisha kw'amatongo ko mubona uno munsi ikimoko c'ababirigi bubaruriye kwitwa ibimoko bikutwa na bene wabo tuwo twobita gute aba baruriye tutsa bene wabo bakubita ibimoko bambura ivyo batunze nibaza ko kwabaye kugushukuza arakwiye kurovuga mu gifaransa kuruta ivyo yavutse akabisokora ivyo ntibikunda niba icyo twovuga ngira mu gifaransa no muri reforme agraire byo gusubirwamo amatongo rimwe azoba ari umuhinga ntiyabishobora uzofata umwanya muremure na wene sinzi ko azoba akirongoye uwo mugambwe avuga kugira uhindura ibintu gutyo nibaza yuko ikigaragara kiboneka ni uko atazi abo bantu avuga amatongo yabo n'urubyaro rwabo eka n'umukuru wa morena hari ibindi bihushana abona mu ijambo ry'uramutse wa sendedefudede agomba kumvisha yuko iyo umunyamahanga aguze itongo mu gihugu kanaka uca umenga iryo tongo araryimuye arariteruye aritwaye mu gihugu iwabo itongo n'itongo si ikintu bayora ngo baterure kandi byongeye abisigura nk'uko umengo ni nk'uko uwo muntu aguze itongo aba ari nk'uko yoba ari leta y'amahanga ije ikagwana igatwara ico gice cy'itongo leta y'u Burundi Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
mu rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb rwahuye n'abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu rwanda ejo kuwa kane byari mu rwego rwo kubamenyesha iby'itegeko rishya rigenga amatorero mu rwanda riherutse gusohoka muri iryo tegeko hari ingingo igaragaza ko abayobozi b'amatorero basabwa kuba bararangije kaminuza kugira ngo babashe kuyobora amatorero ndetse bakanasabwa kwerekana inkomoko y'umutungo wabo n'uko ukoreshwa ni inkuru ya somutakaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali itegeko rigenga amadini n'amatorero mu rwanda rishya ryasohotse umwaka ushize muri iri tegeko bivuga ko nta muntu n'umwe washinga itorero atabanje guhabwa ubuzima gatozi ikibazo cy'amashuri nacyo kibanzweho muri iri tegeko rishya aho itegeko risaba umuntu wese uyobora itorero kuba afite impamyabushobozi ya kaminuza mu mashami ashatse ariko akaba afite n'impamyabumenyi mu kumenya iby'iyobokamana mu nama yahuje abanyamatorero n'amadini anyuranye akorera mu rwanda abanyamadini bagaragarije urwego rushinzwe imiyoborere myiza rgb ko bari basanzwe bifitiye amashuri yabo abigisha iyobokamana bakibaza niba rgb itazemeza ayo mashuri yabo houston kayitesi uyobora rgb yasobanuye ko impamyabumenyi zemewe ari izatanzwe n'amashuri n'ubundi asanzwe yemewe na leta y'u rwanda basabwa kuba barize kaminuza bisanzwe hanyuma bakagira impamyabushobozi certificate yerekana iby'iyobokamana aho rero niho mu by'ukuri bagize n'ikibazo banagaragaza baribaza ngo ninde ufite ubushobozi bubyemera impamyabumenyi y'imyigire y'iyobokamana ni diplome ya kaminuza nk'izindi kugira ngo yemerwe ni ukuba warayize muri kaminuza yemewe kaminuza yemewe mu rwanda cyangwa yemewe ahandi nk'uko amategeko abiteganya ibyo rero kuvuga ngo bafite amashuri yabo iyo amashuri yabo ataremezwa n'urwego rushinzwe amashuri makuru mu rwego rw'igihugu ntabwo twavuga ko ari impamyabumenyi yemewe muri iri tegeko hari ingingo ivuga ko amafaranga yose amadini n'amatorero akoresha agomba gucishwa kuri konte kugira ngo hagaragazwe aho yavuye n'uburyo yakoreshejwemo iyi ngingo hari abagaragaza ko ikirimo imbogamizi padiri manuel nsengiyumva wo muri kiliziya gatulika paruwasi ya nyamata yavuze zimwe mu mbogamizi zigaragaramo gusa ikibazo twagize kuko navuga uburyo iyogezabutumwa rikorwa hagomberamo ayo mafaranga hagiye haba umucyo muri byose gusa ikibazo cyavutse nicyo cyahuye n'umwaka w'imisoro reka mvuge gutyo icyo bita ane fisikale kubera ko hari amafaranga aza yaba aturutse hirya no hino agenewe ibikorwa byambukiranya umwaka umwe cyangwa ibiri icyo nicyo kibazo wenda cyavutse wenda kubishyira mu mpapuro no kugira ngo wenda bizaha sobanuke neza uwaje none ahangaha bisange bimeze gutya kuko hari igihe nafashaga umuntu simbyandike icyo gihe noneho biransaba ngewe nanjye guhindura uburyo ku buryo noneho uwaza yambwira ati padiri wafashije nde mumubwire wenda cyangwa se mubwire nafashije uyu nguyu ariko nanone ikibazo cyavutseho nanone kirimo kwiga ni ukuvuga ngo ese ko nari mfite wenda miliyoni eshanu zo gufasha abantu mu myaka itanu none bakaba baje kuri konti yanjye bagasanga umwaka umwe mfashije miliyoni imwe za miliyoni enye ko bagiye kuzica imisoro nk'aho ari inyungu nungutse muri uwo mwaka umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza rgb madamu kayitesi yusita asobanura ko iyi ngingo yagiyeho kugira ngo hirindwe ko aba banyamadini n'abanyamatorero bajye bahabwa amafaranga agamije gukora ibikorwa bidafite aho bihuriye n'ivugabutumwa itegeko rivuga yuko bigenga mu mikorere no mu mafaranga ariko iyo bibaye ngombwa urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rushobora kugenda rugasuzuma imikoreshereze y'amafaranga yabo kubera impamvu zitandukanye hari abantu bashobora kubona amafaranga aturutse mu buryo butemewe hari abantu bagira amakimbirane n'ubu bajya bayagira ajyanye n'uburyo bakoresha imitungo yabo iyo bibaye ngombwa rero nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruza hatitawe ku biteganywa hatirengagijwe n'ibiteganywa n'amategeko y'imisoro kuko nabo nk'izindi nzego iyo bagize ibirenga ku byo bagomba kuba bakoresheje mu bikorwa byabo bwite barabisorera muri iri tegeko hari ingingo ivuga ko abayobozi b'amatorero batemewe kubivanga n'ibikorwa bya politike gusa njye mu rusengero cyangwa muri kiliziya hanyuzwamo ibikorwa byo kwamamaza abanyapolitike urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb rusobanura ko kugeza ubu mu rwanda hari amadini n'amatorero asaga magana arindwi afite ibyangombwa bya burundu ariko hari n'andi menshi akora atariyandikishije itegeko ryariho mbere ryateganyaga ko umuntu ushaka kugira idini cyangwa itorero atangira gukora no mu gihe atarabona ibyangombwa ndetse ko mbere hasabwaga icyemezo giturutse mu karere ariko ubu umuntu wese ushaka gushinga itorero abanza gusaba ubuzima gatozi iri tegeko riteganya igihe cy'imyaka itanu kugira ngo abari basanzwe bayobora amadini n'amatorero batabashije kwiga basubire mu ishuri babone ibisabwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali umucamanza mu rukiko rw'ubujurire ejo kuwa kane yumvise ubujurire bw'abagabo babiri baregwa ibyaha by'iterabwoba bararegwa gukorana n'umutwe wa fdlr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda bwana ndayambaje bernard aremera ibyaha akanabisabira imbabazi mu gihe david nzabonimpa we ahakana ibyaha akanavuga ko ari ibihimbano eric bagira ubusa arakomeza bwana bernard ndayambaje wagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire ari n'umwunganizi niwe wabumburiye abandi mu kwiregura aregwa ibyaha by'ubugambanyi n'ubufatanyacyaha mu cyaha cy'iterabwoba ubushinjacyaha bumurega ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane yari ashinzwe gushakisha abasore bajya mu mutwe wa fdr urwanya ubutegetsi buriho mu rwanda mu rukiko rw'ubujurire bwana ndayambaje yemeye ibyaha aregwa maze asaba imbabazi umucamanza amusaba kumugabanyiriza ibihano metere fulgence simbizi umwunganira agasaba ko urukiko rwahera ku kwemera kwe maze rukabishingiraho ruca inkoni zambaruka mugabanyiriza ibihano mu bushinjacyaha buvuga ko haba mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha ndetse no ku rwego rwa mbere ndabambaje yiregura atigeze yemera ibyaha bukavuga ko imanza zaciwe zishobora gushingirwaho igihe itegeko ritatanze umucyo bugasanga impamvu atanga asaba kugabanyirizwa ibihano zitahabwa agaciro ariko nanone bukabiharira ubushishozi bw'urukiko umucamanza yabajije uregwa niba yarababariye kavutse wamutanze agaragaza umugambi yarimo wo gushakira abayoboke umutwe wa fdr uyu wari umukozi wo mu rugo avuga ko yari agiye gukora icyaha cyari kigiye kugira ingaruka zikomeye ku rwanda kandi ko amafaranga yari yizejwe muri ibyo bikorwa ntacyo yari kumumarira igihugu kidafite umutekano mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nibwo urukiko rukuru urubyiruko rwa rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda rwahamije bwana ndayambaje ibyaha rumukatira gufungwa imyaka makumyabiri umucamanza yemeje ko azasoma icyemezo cy'uru rubanza ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka undi waburanye ibyaha nk'ibi ni bwana david nzabonimpa aregwa ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane kugeza afatwa yagemuriraga ibiribwa muri kongo abarwanyi b'umutwe wa fdlr uyu wemera ko yari afite abagore babiri umwe muri kongo undi mu rwanda arahakana ibyaha aravuga ko shefu de gurupoma wa bugumba bwana dewo makombe ariwe wamutanze ku butegetsi bw'u rwanda kubera ibibazo by'amasambu bari bafitanye muri kongo akavuga ko bwana makombe yamwakaga imisoro myinshi ku masambu undi akayimana kandi ko urukiko rukuru urugereko rwa musanze rwamuciriye urubanza rugenekereje nta bimenyetso imbere y'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire bwana nzabonimpa yavuze ko inyandiko mvugo y'ikirego cye yari incurano nzamurima aravuga ko bamuteresheje igikumwe ku gahato ku nyandiko mvugo akavuga ko ibiyikubiye hari ibinyoma kuko ngo ntaho yigeze abikorera kuri metere joseph nkundira umwana umwunganira birababaje kumva ko uyunganira aburana avuga ko igisirikare cyamushanyishije inyandiko mvugo ku gahato yavuze ko ubushinjacyaha butigeze bukora iperereza ryimbitse ku byaha umurega kandi ko nta nyandiko mvugo ya makombi imushinja arasanga nta bimenyetso bifatika bishinja uwo yunganira agasaba kumugira umwere ku byaha aregwa umushinjacyaha avuga ko nzabona impa agifatwa yavugaga ko babanje kumenesha umuryango we none ubu akavuga ko umuryango we wameneshejwe inyuma agasanga ibyo avuga byose ari ibinyoma yahakanye ko uwo mugenzacyaha wa gisirikare yamutejeje igikumwe ku gahato ku nyandiko mvugo ye kuko ngo yamubajije mu bwisanzure kandi bagirana ikiganiro kirambuye kirambuye mu karere ka rubavu agasanga inyandiko mvugo yakoreshejwe itafatwa nk'impimbano kuko nguregwa yayibajijwe hayisabira imbabazi umushinjacyaha narega nzabona imako yanekaga imipaka y'u rwanda akamenya ibirindiro by'ingabo z'u rwanda n'iza kongo akajyana amakuru ku mutwe wa fdlr umucamanza yabajije uregwa niba igihe yabazwaga n'umugenzacyaha wa gisirikare hari undi muntu wari uhari yasubije ko atari kubimenya kuko ngo bamubajije bamupfutse ibitambaro mu maso ari ku ngoyi yarambuye ukuboko mu rukiko yereka umucamanza ati yisingoye aho bari banziritse ati imana yacu ijye ibamenya umucamanza ati none si uwakuzanira sereja rukundo wakubajije hano wamumenya undi atoya umucamanza ati none umwirondoro wawe yawukuye he undi ati sinzi iyo yabitoraguye rwose ngewe uretse gukubitwa ngataka nta kindi nari bukore urukiko kandi rwabajije ubushinjacyaha icyo bushingiraho bwemeza ko nzabona impa yatangaga amakuru ku birindiro by'ingabo z'u rwanda bwasubije ko shefu de gurupo mu makombe yabaga azi abaturage be hafi ya bose n'ibikorwa byabo kandi ko imiterere y'aho nzabona impa yagendaga byari byoroshye kumenya ayo makuru bwavuze ko byakunze korohera fdlr kwinjira mu rwanda igabye ibitero nzabona impa yahise amwikoma agira ati ubwo umushinjacyaha bivuga asa naho ariwe neza neza wahimbye ziriya nyandiko mvugo ati ibintu bye ntibyashingirwaho mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu urukiko rukuru urugereko rwa musanze nibwo rwahamije ibyaha bwana nzabonimpa davide rumuhanisha gufunga imyaka cumi n'itanu arajurira umucamanza mu rukiko rw'ubujurire azafata icyemezo kuri uru rubanza ku itariki eshanu z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
umukino uzahuza ikipe ya nigeria n'iyo burundi mu marushanwa y'amakipe ahagarara ibihugu byayo umupira w'amaguru azabera mu misiri niwo uzatanga icyerekezo ku ikipe y'igihugu y'uburundi nk'uko umutoza w'ikipe y'uburundi umupira w'amaguru yabivuze ejo kuwa kane iyi nkuru yateguwe na radiyo ijwi rya amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu gihe kuyishyikirizwa na oriyane itanga ishaka abakinnyi mirongo ibiri n'umunani b'umugwi nserukiragihugu mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba nibo bari mu myimenyerezo i bujumbura mu burundi nka bose bakina mu bihugu vyo hanze kiretse babiri gusa bakinira ku butaka bw'uburundi ni mu gihe abakinnyi bategekanijwe kuzoja mu nkino za kane mu gihugu ca misiri ari mirongo ibiri na batatu umumenyereza mukuru olivier niyunge ko yabwiye abamenyeshamakuru b'inkino kuri uno wa kane aho imyiteguro igeze twebwe ku bwacu nk'uko mumaze iminsi mubibona aho ku kibuga ca stade ko niho dukoreye imyimenyerezo ico nzi nzi ko umutwe abantu bose abarundi bose bavuga ati baratumye ko abajere bashika mirongo ibiri n'umunani kugira dushobore guha icizere umwe umwe wese kuvyo azoba ariko arakora araba hageza yipime ivyo twiyemeje twiyemeje ko twoshiramwo imwe bita transparence umuco mu kazi turiko turakora nibaze ko ari ivyo twagize nivyo mubona nama benshi tuba turi kumwe kuri stade baraba bavuga uyu bavuga urya muga akazi uko bigenda kose kagaruka kuri twebwe abamenyereza muri staff kandi nibaza ko turiko tubitunganya neza afatiye ku mugwi wa nigeria uri kumwe n'intamba mu rugamba mu mugwi umwe olivier niyongeko avuga ko urukino ruzobahuza ariko ruzotanga intumbero muri iryo higanwa uburundi bugiyemwo ubwa mbere umumenyereza niyongeko agafatira ku ihangiro bari bihaye mu nkino zo gukurakuranamwo zabashikanye ku ntambwe y'uno munsi kurya twatangiye tuvuga duti tworenya tugashika muri kane n'ubu niko tuguma tuvuga twe turakora kurya imana ari iya mbere mu burundi tuvuga ati imana nishobora byose turakora uko tuzogenda turabandanya niko tuzogenda turagira inyota yo gushika kure kuko twese tugiye muri kane twese tugiye kurondera hirya gikombe mugari yaho caribaza hariho abafite experience n'ivyo ivyo byose birajamwo muga nicobuza nawe kugwana wakoresheje ingufu zawe wabizemo ingufu abajore bakavyumva uraba ushobora gushika aho uzoshika wakoresheje ingufu hazohashimishije turi mu magroup match ya mbere Nigeria ahubwo batubwiye neza gutangura ku mugwi witwa gukomeye kandi urakomeye muga natwe izodufasha aya mamashi utahora turonka abakinnyi bo ku bwabo bavuga ko bari mu myiteguro kandi ko bizeye kuzokora byiza nibashika muri kane mu gihugu ca misiri saido berahino umusatirizi w'intamba mu rugamba anakina mu mugwi stock city mu gihugu c'ubwongereza avuga ko n'inkino za kivandimwe bagiye gukina zizobafasha kwitegurira ihiganwa Nafurahi kuona wajuero wote walimaliza championa zao, walirudia kucheza ndama mu rugamba na sante ya bien.
Saido Berahino ashima ko abakinyi bose bavuye mu bihugu bakinamwo bagashika impore mu Burundi. Ati walisaidia wote walifika bien preparation ziko zinaenda bien kila mtu anajua tuko na machi kesho ku munsi w'ejo dufise urukino rwa kivandimwe n'umugwi aigle noir urukino rwa mbere rwo kwitegura ku munsi w'imana tuzoja qatar na hariya tuzokina izindi nkino zo kwitegura abakinyi twese tumeze neza izo nkino za kivandimwe uburundi bugiye gukina mu makungu imbere yo kuja mu misiri zifise akamaro kanini kimwe n'uko umumenyereza w'intamba mu rugamba avuga ko ariho azobonera icyo buri mukinnyi ashoboye izo ni inkino zikomeye rwose ku mumenyereza kuko biri muri bimwe bifasha kubona gusumba kuko ata nkino za kivandimwe hajya nta na kimwe ubona ni ukubesha uca ukoresha ubuhinga bwawe umumenyerezi bwawe ukaba byose ukaba umusore ukaba byose kubwira urabe uwo mukinnyi ni uko n'ahanini abakinnyi turi kumwe benshi turamenyeranye tumaze hafi imyaka irenga ndabazi imico yabo ingene babayeho byose ibyo bakora kubera mba mu burundi n'umurundi ndabamenya gusumba muga nko ufata umumenyereza aho hanze vyomugora ko yohava yihenda agashyiramo umukinnyi abonye ubwa mbere ariko aragira kuri antrenema ugasanga kuri maci biramugoye nico gituma mvuga nti izi nkino ziri mu zizofasha kugira dushobore gutegura neza dushika ahashoboka hose yarikaye inyuma y'urukino rwo kwipima ibujumbura kuri uyu wa gatanu umugwi aigle noir wabaye uwa mbere mu ihiganwa ry'igihugu mu cyicaro cya mbere intamba mu rugamba zizosha zifata urugendo ku munsi w'imana igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu zizoshika idoha mu gihugu cya qatar aho zizokina urukino rwa kivandimwe n'umugwi wa algeria bitegekanijwe kandi ko urukino rundi rwo kwipima intamba mu rugamba zizokinana n'umugwi nserukiragihugu wa tunisiya uburundi buri kumwe mu mugwi b na nigeria guine hamwe na madagascar mu rukino rwa mbere umugwi nserukiragihugu w'uburundi uzotana mu mitwe n'umugwi wa nigeria ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa gatandatu mu gisagara ca alexandrie inshuti mwakomeje kudutega amatwi turabashimiye ko mwabanye natwe kandi turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira aya makuru yari ahagarariwe na edi rwema naho jye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.